hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people no be small thing no one that shall never end my people hmm these dss people it can't be like say they want to twist the matter will be say they for grand my people on i know say for uh, for sunday go agitators will be say they arrest for sunday go house obviously they arrest dem they give dem condition di twelve pipo condition say see wetin dem go bring and di money wey dem go bring and di guarantor two two guarantor wey be say go stand for dem and finally dem don finally see di four guarantor wey go stand for twelve pipo becos each each person na two two like dem need and now na wey be say di judge now don suppose to come sign di paper today say make the agitators make dem dey do wetin make dem come dey go to their house They talk say the judge no dey around o my people say the judge don travel emergency travel go abroad hey my people nigeria They talk say the judge don travel emergency o say e no dey becos na when the lawyer now come go make dem sign the paper come go the bail office make dem come sign the paper make dem for release He climbed like they call the talk say george obiora don go to abroad say e no even dey nigeria at all say for now he go come till before na next week Now e go return to nigeria so for that one the agitators wey be say dem arrest wey be say e dey dss custody go come still remain for there after dem talk say na money dem want dem give dem the money dem talk say na guarantor like dem want dem see say dem wan investigate the guarantor wey come They don investigate the guarantor They see say their property everything wey they get illegit say no come back inside say everything dey okay They no come see any excuse to take give again say okay see wetin wan make us hold these people? now na the judge line they come dey use against di eh, agitators wey dey arrest say di judge no dey around e travel emergency as wey be say e get paper to sign down e no make all those so e no realize say People na im leave for dss custody wey be say e need to come do wetin sign the paper make all those people for go dia house e dey come tok say the judge travel go abroad and a lot of people, dey feel say maybe the dss people don threaten judge and now the judge come dey dey feel somehow say e no wan knack the matter for ground say okay oh, maybe e no wan sign the paper to release di um, agitators because the dss lawyer too don't eh, don't don't first send application go meet the judge say the four uh, among inside the di 12 um, agitators wey dey arrest say four people go there with them for their place they see they investigate because judge obiora don't first person make dem leave dis um, twelve people but the dss lawyer can't go think and say ah dem no wan leave the twelve people complete oh say they must let the four people to dey with eh, them they investigate so and the lawyer come tok say no all waiting, they tok me make dem bring come the guarantor everything they don't see about the money wey they want and they don't investigate the guarantor property whether the thing legit i been a fake one They just say everything correct na their name na their document na be this one now George obiora now they they come confuse because the dss lawyer don't first send another new application say me they no release for and the agitators lawyer dey talk say no na the twelve na dem go release give dem because dem don already meet the condition wey dem give dem before dem go fit release their people and and before dem go fit release im client my people this one na very very strange something how how judge go just travel wey be say you know say people dey there dem don pass one month for dss custody dem don dey plug two months like this and the judge dey say no dey also oh, na till next week if another next week come na dss go carry another lie again surround the people leg my people this time around dem dss people no come no excuse wey dem wan give again even the lawyer the judge the way meeting dey see the judge e come be like say the judge dey fear maybe the judge sef dey fear for for im own life o oh, because everybody dey try to protect themselves because the judge sef know say <laughs> hey, make dem no go comot am for the position wey be say e dey because the dss people they insist say make dem no do wetin make dem no release four of eh, eh, four inside the twelve agitators because they say four get eh, criminal record say make dem no release the four and the criminal record wey be say they tossing say dem get dem no bring evidence come aside nothing nothing The condition where they give them, they say say money no be their problem eh those people bring money come They say the the four wey be say they say get criminal record go pay 10 10 million each why the one wey no get criminal record go pay five five million each with two two guarantor dem don bring everything come still yet now as the, eh, the judge see say dem don bring everything come nowhere to nowhere to make excuse again na for dem to just release dem dey go out na the dss people now don plan with the judge say make judge obiora eh, make dem go tell dem say dem don travel obiora don travel go abroad say na till next week so that the dss go go prepare another fight against these agitators because if uh, the uh, the lawyer of uh, all these agitators no strong because we know say the lawyer they try very well a very good lawyer say they dey work back to back to make sure say dem release those people because all those dss pipo eh, the way they take they handle this matter if to say na so dem take dey handle the boko matter maybe boko haram for no they kidnap people the way that they kidnap all these bandits they for no full road wey be see that they kidnap people they call dey find ransom so this lawyer dey work but the lawyer need to still pour im body becos di way they come dey eh, come dey carry this matter dey waka so eh make dem no come go dey spend many months for under eh, dss custody without no reason before you know now the people wey be say dem come for galanto now go come dey fear go come talk say dem no dey do again now wey dem don see galanto now dis eh, judge now make e go sign the paper because if this judge no sign the paper wey let all these galanto say dem no dey do again hey my people because all these dss make on dey speak say make the dss people no go put life for those guarantor head make the guarantor no come go dey change mind tomorrow because na wetin me feel say the dss people dey try to do because me hundred percent people dey let us know say george obiora no travel comot for nigeria say e dey dat naija <laughs> They say e dey for that Niger. say you e no even travel come up for nigeria say e dey for that Niger. e just they confused because George obiora himself know say those agitators dem don supposed to release them because the dss people not get enough evidence and dem suppose even though they get any court any case wey dem wan go answer for court They need to they come from their house but the dss people just they insist for no reason so di judge obiora they they fear you know dey try to protect himself na make e kukuma to say okay i no go fit talk say make dem he no go sign dis agitators paper but only wetin go solve di problem make dem talk say e no dey around so na make dem talk say george obiora no dey around o oh. maybe george obiora just dey one side just dey chill dey confused dey chop biro say ah how you go take do this matter how you go take tell the judge eh, the lawyer of the agitator say eh he no wan release dem o ccc because na his first talk say May they dey do wetin May they release them. so my people, this matter get e be me i dey feel for all those agitators because the one wey be say they, the there wey be say her name na lady k Now one cloth night she dey wear up and down and they know they treat them well They know they give them better food They don they fall sick inside that dss custody They say na so di dss pipo they be beat them inside there no be smart tin o The dss people now they come they feel They they they feel as if say be god all their power that they put them on top of innocent people body Why the main people will be say they supposed to fight they no go fight all those ones so my people this matter get how be this matter just get away. way just they do me for body i know dey feel for these people so my people as i come across this news not just make i carry to come share with una my people May not for no waiting dey happen my people so my people I go like to end the video for here. You una let me know on that. think for the comment section and if una never subscribe, you una subscribe on About Bites till I come on our way next time. Bye guys, see you guys in my next video. Bye guys.